turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika hamwe na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumva ta nkomanzi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu facebook instagram na x ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nini nahazi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero inshuti bakunzi bacu nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye uno munsi muri muri isanga yacu ino munsi ni mwebwe muri abatumire bacu dushaka ko mutubwira amakuru ariko aravugwa iwanyu kuko umwaka uri kurahera mushobora kuba mufise nayo mwabitse mutatubwiye kuva uno mwaka ugitangura ayabaye ayabakoze ko ibyabatangaje murabitubwira muri muri isanga y'uno munsi turabigaruka ko tuza turabashaka ko n'uturirimbo dutandukanye mu midihe itandukanye kugira ngo mushobore guso gusozera neza umwaka turiko turasozera usigaje iminsi mikenya ayavuga iwanyu ayaranze uno mwaka ariko arabaranga ariko aravuga aho mugendera aho mukorera ibitandukanye akanya n'igwanyu yaba ya politiki y'imibano ntawe tuza gukumira muraza kutubwira ariko aravugwa turaza rero duce tuza turabashiriramwo uh, uturimbo dutandukanye turahera mu gihugu c'u Burundi Bilesima hamwe na mm, nakaririmbo ka fernando tukizera ko aho muri gaca kabafasha kumererwa neza
Mes mots d'amour sont lacachés, tout près de toi. Ils sont doux et sucrés, t'accompagner sans que tu ne le demandes. Si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres et d'or. Je t'aime encore et encore. yumva agatima gatera nzaba mvuze ko ngukunda twakundanye tukiri bato sana reka nkwibutse ma yeah. tubwirana utujambo tunezeza umutima hari kera cane tutazicyo bigana none dore twikomeje urukundo rudugasana Eh, ma baby sans mentir numva no kudraga ibihe byose ntibisanzwe aho bigezeje numva ngomba gusa ayiwe gukunda cyane nkaho ryoba ari irya nyuma Oh, na, na, na. Mm, na, na, we. Ayiwe, na, na, we.
uwa mbere twakiriye muri muri isanga y'uno munsi ni alfred alfred ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane yego herehega alfred
Eh, ndi mu burundi mu ntara ya bururi mu ntara ya bururi havugwa amaki ngaho i bururi
Ah, i bururi i- ibivugwa aha ibiciro ibiciro cyane cyane by'ibintu bya nkenerwa bya minsi yose biguma biduga ku mwanya ku mwanya nicyo nk'ibyahe kintu kiraje ishi eh?
nyamukuru byaduze ni ibyahe hama biva ku rugero rwahe bija ku rwahe
nk'ubu dufashe nk'akarorero nk'ikiro cy'umuceri ku mwaka uheze eh, na cyane cyane nko mu- muri iki gihe ihimirije iminsi mikuru ya noheli na bonane tuvuze tuti cyaduze birengeje urugero cyarashika ku bihumbi bibiri n'amajana atanu ariko uno munsi uretse n'uko iyi minsi mikuru itari byegereje ubu ikiro cy'umuceri kigeze ku bihumbi bine n'atanu bishira bitanu bivanye n'ubwoko bw'umuceri aho twovuga ikindi kintu nk'umunyu nk'akarorero nicyo kintu twahora turonka ku mahera aciriye bugu- aciye hagufi ikiro wasanga kigwa amahera igihumbi mugabo ubu ni amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana abiri ikiro aho twovuga eh, nk'ikiro cy'inyama ikiro cy'inyama cyahora ku mafaranga ibihumbi eh, ku mwaka uheze cyaragugwa ibihumbi cumi ariko ubu kigeze ku mafaranga ari hafi y'ibihumbi mirongo itatu
hama none twavuga ah, nki- ah, ivyo mwirimira vyo vyo bimeze gute urumva harimo umuceri harimo ibiharage biduzwa ku barabasigurira igituma biguma biduzwa kandi ahibura uri ndazi ko imbuka y'ibitari bike ah, Al- alfred
bo je nta siguro dushobora kuronka uragenda mu isoko uno munsi ugasoma ku mahera ya usubiyeyo ku ndwi ugasanga byaduze nta siguro twoshobora kuronka
Ah, i- i- i- uko ubibona muri ino minsi none ya noel na bonane hoho ubona gute Ah, murizera ko hari ikizomanuka cyane
ahubwo nta cyizere twoshobora kugira kubera turamenye yuko muri iyi minsi miku- mu minsi mikuru iyo ari yo yose igirwa n'abantu benshi ahubwo bica biva ku biciro byahora ko twokwita ko byari nko hasi bikaduga nta cyizere cy'uko bizomanuka kweri dufise kwihangana urakoze kudusangiza ayo makuru rero uri ngaho i bururi alfred
Mm, ariko aricyo noca nsaba nk'aba- nk'abarongoye igihugu canke abajejwe intwaro nimba bariko baratwumva bodufasha kugira ngo ibiciro bigabanuke kugira ngo umuntu ntaze aridugiza igiciro uko ashatse hanyuma u- usuma ngo aca aha- aha- ahabonera ingorane Mm.
yego urakoze ngira ubush- ubutumwa bwawe burashitse bibwirwa benshi bikumva bene vyo
yego murakoze cane ego kandi abanyabururi babwire ko tubakenera mu biganiro vyacu kenshi ntitwumva amajwi yanyu
Eh, iki- ikibazo tugira nk'ubu nariko ndaraba kuri facebook nza mbona iyo iyo apele niko nokivuga hanyuma nico nsima naciye ntanga inimero ku- kutabona iryo jambo muba mwandikiye abanyagihugu kugira bashiremo inimero nico kintu gihora kitugora sinzi yuko hari ikintu mwotubwira co twogira kugira ngo tuzoze turabibona wowe uje kuri vowa radiyo yacu harya nyine wabibonye hama dukurikire nimba utabibona kenshi no kuvuga ko ushobora kubona amakuru aza yose muri rusange mugabo iyo udukurikiye ukavuga ati "Ah, ibintu byabo nzore ndabibona ku ku mwanya ku mwanya icyo dushaka ntigishobora kugucika sibyo
sawa murakoze urakoze ugira umunsi mwiza
batwese turakirana bikorimana desire desire ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
muraho neza turaho turashima bite nawe umwaka uri kugenda gute na wikendi
umwaka rwose usoje neza nta kibazo Mm.
Mm, u- ko rero ubu mperereye mu rwanda mperereye mu rwanda mu ntara y'iburengerazuba Mm.
Mm, ndi mu karere ka rutsiro amakuru tuzaniye avuye ngaho rutsiro n'aya
twebwe rwose inkuru nziza ni uko wenda ibiciro wenda by'ibiribwa bikugura makeya Mhm.
cyakoze ikintu cyahenze urebye ni- ni- ni ibiva ku matungo n'ibi byahenze naho ibindi byose byarorotse rwose igic- igiciro ni gito cyane Mm.
Mm,
Ha- haduze ibiki
cyane inyama nizo zahenze cyane nk'ikiro ki- nk'ikiro kubona mu cyaro kiri ku bihumbi bitandatu Mhm.
kuri twebwe dufata ko birengeje urugero Mm.
Eh, Cyangwa- naho nk'ibirayi ibirayi ni magana atatu Mhm.
byo rwose byo ni- ubona ko ibiciro umwaka mbese ubundi twebwe tuba tuzasoza neza Mm, kwihangana no kwihangana n'ivyo mwirimira ibira- ibirayi ngaho rutsiro ntimubirima none
Eh, ibirayi turabihinga nta kibazo byo byo igiciro ni- ni- ni- ni- ni- ni gitoya ugereranyije n'ahandi ukuntu biri kugura Mm. no kwihangana urakoze bikora imana desire ugira umunsi mwiza
sawa murakoze ego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya rero n'ikiganiro muri sanga cuno munsi nabemereye ko ndaza kubashiramo imiziki itandukanye kugira ngo mutangure weekend neza ushobora kuba urikura twumviriza uri muri bus turazi ko ijwi ry'amerika benshi muba muriko murafata ingendo murayishyiramo mwumva amakuru mwumva uturirimbo turabaherekeza muri urwo rugendo murimwo abariko bararuhuka batanguye turabafasha kuruhuka abakiri mu buzi na mwebwe bashobora kuza murumviriza mukora eh, muga mutibagira gukora tukibaza rero yuko aho muri muri kumugira ibihe vyiza akaririmbo ni tiro kano karirimbo kasubiwemwo na mm, n'umuririmbyi wo mu rwanda kitoko kabaryohere kari muri dushasha aheruka gusubiramwo kare kabaga yo- wo mu gihugu c'uburundi Caracarorero, urungano, uwo mwana nikibasumba, yari yarankunze, nanjye nkamukunda, yagiraga umuco, yarezwe neza. intangarugero murungano itwatiro ry'inka asa n'irirenga itwatiro ry'inka asa n'irirenga itwatiro ry'inka asa n'irirenga najyaga nicara kuri ka gasozi mu mucamu aho yanyuraga ngatega amaso waza kuhanyura azazaniye wa mutima uwo mwana nikibasumba yari yarankunze nanjye nkamukunda yagiraga umuco yarezwe neza intangarugero mu rungano itwatiro ry'inka asa n'irirenga itwatiro ry'inka asa n'irirenga akaririmbo tiro ka kitoko ah, yari yatwemereye ko aza kutubwira gatonya ku gituma y'ino ndirimbo nshasha ikunzwe na benshi ariko turacamurindira ntashobora kuboneka akaboneka turaza kumubazanira tumuvugishe gato atubwire ku vya tiro murumva ko harimo amajambo mwari musanzwe mumenyereye no mu yindi ndirimbo yo mu burundi twa tiro ry'inka turamurindira akaboneka rero ca tumuzana tumuyagishe gatonya mu kurindira turakira claude claude ikaze ku ijwi ry'amerika
yakoze cyane odiyo Mm, guherega claude
yewe ni zamupaka zambia zambia havugwa make
zambia ni amahoro turashima imvura n'akazuba byose biraboneka Mhm. Izu- i- imvura n'akazuba byose biraboneka hanyuma no kuvuga ko harakanya hagashuha
yego cyane imvura yacishamo ikagwa ahandi akazuba kakaka Mm.
ubwo twifuza ko imvura yongera kurusha izuba yego rimwe na rimwe birafasha kuruhuka iyo hakanye gusumba iyo hashusha
yego cyane nuko rero utuzanira amakuru avugwa eh, ngaho muri zambia uno munsi n'aya
Ah, muri zambia muri kino gihe dusozera umwaka amakuru aba ariko avugwaho kenshi ni integuro zo kuwuhimbaza cyane cyane ko ngaha barawuhimbaza rwose ubwo rero ngaha amakuru yaho muri rusange ndavuga cyane cyane nk'abanyamahanga tuba tuhatuye Mhm.
Eh, ni ukuri turashima imana kuko ni igihugu kirimo umutekano bwa mbere bwoko Mm.
ubwo turabyishimira rwose ko ari igihugu cy'umutekano iyo uvuga ko bawuhimbaza cyane rwose uwo munsi mukuru eh, w'umwaka ni iki bakora ibiki utahora ubona mu burundi cyangwa ahandi uba waraciye
Eh, bi- biratandukanye rwose no mu burundi Mm.
ababizihiza cyane eh, bakagira bimwe twita kuriza amafaya bikisi nk'iburundi ntabyo nahora mbonaho Mhm.
Eh, bimwe byo bata mu kirere mu burundi ibyo ntabihari Mm.
ngira n'ubabiriza ba- benshi barara mu ishyamba baca batinya ngo ni ngo ni ibibombe Eh?
bagira ni inkoho ariko nta barabihimbaza bakanezerwa eh, ba- abantu bakambara neza bagafungura bagakesha amajoro ariko ndaba- nababonye ko bitandukanye n'iwacu hama bariko baravuga mu burundi rutsiro batubwiye mu rwanda no mu burundi bururi ngo ah, ibintu byaduze zambia naho vyifashe gute namwe bw'ibintu vyaraduze inyama imiceri
ego no bwa muri zambia ibintu byaraduze uretse ko biba bitandukanye igihugu buriya kiba gifise amikoro yacu ntawe uvuga ngo ngaha muri zambia ibi- ibiciro byaraduze ngo n'ubundi biduze ngo twaca tubigereranya kuko n'amarondero usanga atandukanye ivyo Eh, mu nivyo burundi ho bi- eh, Mm,
ariko nabyo ibiciro byaraduze bya siri mm. nuko rero urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze namwe mwamaze Ego.
muhimbagwa munezerwa mwakwije rya amerika urakoze cyane ego ijwi rya amerika turacari muri muri sanga radiyo dushemo pulantika de ben mu kurindira ko duca dutora abandi bantu ah, baza mu kiganiro cacu kugira ngo batubwire amakuru avugwa aho baherereye haba mu bihugu vyo muri afurika canke irya nino ku isi aho muriko murumva ijwi rya amerika karirimbo pulanti kari mu rutwanyuma de ben ariko arasohora mu mpera z'uno mwaka kabaryohera
Prince.
She got the vibe, she my type. She freaky, freaky, make a nigga go mad. Your body bad, you the owner.
Acumi selomi ekagenda You fit the city, I got the keys. A boosty jelly, a panic driver. Pull up on me, we keep it low key. One Jesus so crazy. You make it so real. Penzi lako, penzi lako sawa. Now baby take control, the rules is just you and I. Got me for love, you know I'm in love. Plenty, plenty, plenty, plenty love. Take me deeper, take me deeper, baby. Tell me if you're ready to be mine. I'm gonna be on fire whenever you keep my balance. Fulfill my desires. Keep it count your money. Sujali, African gorgeous queen dad. Can I call you baby Shiva? Oh, nah. Zaino Muhiza, Tonda. I be the local. Jesus, so crazy. You make it so real. Penzi lako, penzi lako sawa. Now, baby, take control. The rules is just you and I. Got me for love. You know I'm in love. Plenty, plenty, plenty, plenty love. Take me deeper, take me deeper, baby. Tell me if you're ready to be mine. You know I'm in love.
akaririmbo ni planti ka deben mu gihugu cy'u rwanda turakira kandi gratien nawe ari ku wundi murongo wa telefone gratien ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
murakoze cyane yego herega gratien
Ah, turereye hano ah, i goma mu repubulike demokaratike du kongo Mhm, utuzaniye amakuru nyabaki ngaho igoma gratien havugwa make
Eh, amakuru avuga ni meza Mhm.
nta kibazo gihari cyane Mm. Hama, ah, bavuga bara- hariho ubuyobozi bwa gisirikare bwahindutse abanyagihugu mubwiteze kwiki bisi- bisobanuye iki kuri mwebwe
Ah, ubwo buyobozi bwahindutse rero abantu b'igihugu tubona yuko buratuzanira impi- impinduka impinduka ah, mu buzima bwacu no kutuzanira umutekano Eh.
Eh, natwe turabifurije ko uno mwaka ubabera mwiza gusumba uko vyabaye mu vy'umutekano umwaka uza u- u- uzoba mwiza gusumba uko vyari bimeze ah, mu- mu- muri uno mwaka turimwo kuko haragiye haravugwa umutekano muke mu bice bitandukanye vya kongo
umutekano witeze muri uyu mwaka wa bemil vincent yuko umutekano uzaba wisesuye ku buryo ki tutazongera kumva intambara hirya no hino Ah, kandi niyo masengesho ya- yacu twebwe basivile Mm, imana i- ibumvire
amen urakoze cane gratien ngira umusi mwiza
Ah, nawe murakoze cyane yego duce twakira theodore moses nawe theodore ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
ego murakoze cyane Mm, uherereye ga theodore
jewe ndi mu burundi ahantu bita mu rutana mu rutana havugwa make ndahabona
ego mu rutana turivyura n'ibukebuka n'agahengwe Mm. amakuru avuye mu rutana
ase mu rutana kabisa tura- turatekereje n'ubwo nyene twebwe turashima muri make ariko si cyane gose ariko turashima kubera iki mudashe akabuze n'agake
Ah, akabuze arabuze akantu kakangira ukuntu ariko igihe cyo kiraga imbere ko nta kibazo byose turashimira imana ko tugomba turangiza umwaka tukiri muzima Mm.
ego Mhm. uvuze ngo habuze angre
yakangera aho ukuntu ga- kataboneka gusa naho kaboneka gaca gatangwa kukimenyana I- u- uvuga i- umwavu uva hanze y'intuze y'uburundi umwe Aya, w'ikizungu umwavu uva nganye uvamo uva nganye mu burundi bwaho wafumye Eh. barabasigura igituma utabonetse bizogira ingaruka kuyahe eh, ku ku vy'imyimbu yanyu hari izo muratangura kubona
oya ntibarasubira igihe umva naho iboneka uca usanga hariho nk'umuntu nk'abantu b'abategesi ushaka usanga batwara ibi- ibi- ibifu- imifuko myinshi basanga bagira bato bato bakeneye kamwe kamwe ntibashobora kuronka kandi ingaruka ni nyinshi kuko igihe kirenganye utaratabira ntaco uja kurondera mu murima biba bigoye
ego Mm.
Yo.
nuko no kwihangana hama ugira umunsi mwiza ngaho mu rutana namwebwe ntidukunda kumva cane mu biganiro byacu muzoze wa murata twese wa twese ego turabumva gusa tu- tu- twe turabura ukuntu mwe tuza turavuga ntituronka ama- ahantu duca kugira ngo tuvuge ntituronka n'amagurupe kugira ngo dushikirize ibintu bimwe bimwe ariko buri buke buke Eh, hariho niyo turi mu kubashiramo muzoza murabikurikirana vyoroshe biratangurana n'umwaka utashe ut- uzoza tu- turabaye turabararikira ego muwamugize neza gose urakoze cane ugira umunsi mwiza ngaho mu rutana wa twese wa Mm.
twese namwe mugira ibihe byiza ego uyundi murongo uriko siriro siriro ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane Mm, uherereye gasiri
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza amakuru tuzaniye rero
amakuru ni meza turashima imana eh, nari mbakumbuye nari- ntabwo nari mperukanye namwe Mm.
Eh, Ngo wahora mu inaha biki?
rero eh, mba- mba mfatiriwe n'u- ni- n'imirimo inyuranye Eh.
ariko hari n'igihe umuntu atanga nimero ntimumuhamagare nyine hari igihe tubahamagara tukababura
ariko nagira ngo mbasabe nko muri ino minsi mi- ino minsi turi mu muri kuduha umurongo tukagira ibyo tuvuga eh, cyangwa se wenda ari nko gutashya abacu Mm.
mujye muzirikana cyane abantu baba batanze nimero eh, murebe ku bantu baba batanze nimero ariko n'ubusanzwe bajyaga batanga ibitekerezo kuko hari ahantu hari igihe duhohoterwa ugasanga umuntu ntimuhaye umwanya wo gutashya abe ariko mu biganiro mu gutanga mwazanye nk'umutumirwa eh, akaba aribwo mumuhamagara Ha- ha- mujye muharebaho kuko nanone muzanye umutumirwa ntihagire umuntu utanga nimero byagaragara yuko mutigeze mutanga umurongo Oya, kandi reka- ntawutanga re- reka ndakubwire reka ndakubwire siri kugira ngo Yego.
kino kiganiro kirinde kitangura congere gihere bica muri vyinshi nkariya muhinga bw'ivyuma ndi kumwe n'abantu babiri abo bantu babiri nta n'umwe avuga runo rurimi nta n'umwe ashobora kuvyumva ivyo muriko muravuga kugira rero ngo azomenye ngo amatelefone oya aragenda ku murongo ku ma facebook akavanamo ziriya nimero akazandukurura kandi uko mwazirungitse niko azironka ubuhinga bw'ibyuma arabuzi hari igihe ahamagara rimwe itelefone nticemo urumva kugira ngo ntidutu umwanya aca agenda kuwa kabiri byanka akagenda kuwa gatatu ntitwaguma turindira ko dutora siriro cyangwa dutora kanaka ntawe dutoranya nta n'umwe abazi inimero icamo niyo duhamagara kandi tubahamagara uko mwazirungitse atawe tu ataka mwana wa mama kandi urumva wowe uvuga ati mwo- abahora batanga ibyumvira aba rimwe duhora duhamagara eh, wumva mwohora mwisangiza ijambo mwenyine
Gu- gu- ariko gutashya no gutanga igitekerezo ni ibintu binyuranye Ni iyi telefone uko mwazirungitse nka wewe reka ndabe ku telefone wowe warungitse nimero yawe ryari
ntabwo mbyibuka ni mu minota cumi n'ingahe Urabyumva.
muri izo topic.
mu minota Izo cumi mu minota cumi n'ingahe mu gihe hariho nk'uyundi yayirungitse haraheze isaha yose uca wumva bigenda gute duca dutangura kuri wewe
oya Eh, hariho nk'uwitwa Reka nkomeze, Izere.
reka nkomeze.
Eh, ura- uratsinze mugabo natsinzwe ni uko rero tubwira ayo makuru wari utuzaniye
Eh, ibiciro byarahenze mu rwanda rwose urabona ko ibintu birimo biragenda bihenda ariko n'ubusanzwe mu minsi mikuru ibintu bikunda guhenda Mm,
ikindi uyu mwaka wagenze neza mhm.
nubwo wenda izuba ryari ritangiye kubizanamo ariko urabona ko byageze mu mu- mu- nko mu kwa cumi mu mpera z'ukwa cumi nyine tubona imvura urabona ko imyaka aho mperereye imeze neza ko nguko ikindi namwe ijwi rya amerika mwagiye mu- mutuzanira abatumirwa bagiye banyuranye mukatuganiriza ku buzima eh, kuri politike ku- eh, mu bintu bigiye binyuranye nyine no mu mibereho y'abantu nyine eh, mugenda mutuzanira abatumirwa bagiye banyuranye Eh, no kubashimira muri rusange ariko mbasaba yuko ikiganiro cya muzika muzakigaruraho rwose mu- Kirahari.
mu- uyu mwaka ushize mutakiduhaye kirahari Ah, mwakiduhaye.
Eh, kandi we ga ga- ga- eh, siriro mpava mvuga ko uvuga ibintu udafite ibyemezo kandi nzo ndakurenganisha icyo kiganiro gutashya kuwa gatandatu biracyabaho biratandukanye n'ikiganiro cya muzika uvuze ikiganiro cya muzika icyo kirarengana mu isi Gutashya.
yose
gutashya Eh, okay. urakoze kubihindura abyitiranyije
ugire wikende nziza uno munsi wari udukariye mbwa ntawe udukura tu
murakoze cyane mukomeze kugira amahoro y'imana nawe ugira Umunsi yandi mwiza.
kandi turamukirize ba bana bawe wahora uduha kuri noweli ngo tuvugane uti muze mugire noweli Eh, nziza urabyibuka Yego.
uranyibuka eh?
Eh?
ufata mu mutwe Da- simba- urabyibuka wowe uba widoga ngo ntitukwitaho kandi tuba twa urumva eh?
muzongere mugarura mwanya nyine nabwo batashye nabo tuzobira Eh, ugire umunsi mwiza murakoze cyane ego ezekiel ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
ego murakoze cyane nanjye ndabashimiye Mm, uhereye hega ezekiel
Ah, tanzania Mhm, amajahe kwa ari nini
eh, kigoma Mm.
ego ego nuko rero um, amakuru tuzaniye avuye kigoma
Ah, mu by'ukuri kwanza kabisa ah, ndabashimiye abamenyeshamakuru bo ku ijwi rya amerika Mhm.
Ah, ibiganiro byanyu ndabikurikirana kenshi kandi iyo ntanze nimero rimwe na rimwe murakunda kundondera Mm.
Ah, mu by'ukuri kwanza ndabakenguruke mu- muri rusange hama muri rusange uko mbona ubuzima ngaha bwifashe Mm.
sinovuga ngo ni bubi cyane kurusha ariko oh, hariho byinshi umuntu gushika uno munsi ada- adashobora kugera ko oh, bivanye n'uko ah, isi yose ugerageje kuraba ku isi yose ubukene bura- burahari kandi burarenze Mm.
Ah, nkafatira ku ku bishomeri mvuze mvuze ibishomeri sinzi ko umuntu aho n'abatagira akazi bakiko barakarondera basu basu Kuvuga bashobora kugakora abantu benshi bariga bagaca bicara Mhm.
bakabura icyo bakora iyi minsi mikuru rero idusanze twebwe bamwe bamwe turi muri ubwo buzima bumeze gutyo Mm.
birumva kwitegurira umunsi mukuru bica bigora turabibona ingene bayitegurira abandi mbwa kuri twebwe mu by'ukuri ntitwovuga ngo duhaye turitegura iminsi mikuru bivanye muri ubwo buzima ndakubwiye Mm.
ego biba bigoye biba bigoye
biba bigoye cyane ah, biba bigoye biba bikaze ariko kandi novuga ati ndashima oh, noshimira leta ku ruhande rumwe Mm.
naho ibintu bitameze neza kure cyane ngo bibe ijana ku ijana ariko igice nyamu- nyamwinshi ugereranije n'ibihugu byo mu karere bidukikije Mhm.
hatawe nko mu burundi Mm.
uca ubona yuko hano hari akarusho kanini cyane hari akarusho kanini naho ibintu bitari byiza ijana ku ijana Mm. urakoze rero ugira umunsi mwiza
nagomba kurangiza n'iki kibazo ego
ikibazo cyanjye na- ni ukubaza ijwi rya amerika muduteguriye muduteganirije iki ku mwaka mu mwaka wa bibiri na mirongo irindwi na gatanu Mm.
ku kibazo ku kibazo kijyanye no kwakira amakuru y'ijwi rya- rya amerika tudakoresheje ama facebook ariko dukoresheje whatsapp nka gurupe whatsapp yoza iraduha amakuru y'ijwi rya amerika urumva nubwo ako gaseke ngira ndagatekurure eh, ubutwara kino gisata iteni karekezi atarabibatangariza nuko inkuru y'uko ah, muzo yaronka neza biciye kuri whatsapp yoyo irahari Ah, ni vuba mugiye kuza muratangura tuzobibashikirira kuri facebook aho mu- muzoca kuri urwo rubuga rwa fe- rwa whatsapp kugira ngo muze muradukurikirana tubaha amakuru ku mwanya ku mwanya ivyo bizotangurana n'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu muzoshobora kutubona ku masanamu ku makuru yacu atandukanye ni imigambi myinshi ariko reka ndeke ab- a- abayobozi abariyo bazobibatangariza muga mumenye ko agaseke ko kahari kandi muzoshima
ya ndabashimiye cyane icyo kintu na- nanjye nari ndakibindiranye igishikana Mm.
nari maze no ku- ku- ku- kukibaza umwe mu bajuru na na lise y'ijwi rya amerika ndamutelefone inbox Eh, ego nuko birahari biriko birategurwa bariko barakora ibikora vy- ibishoboka vyose kugira ngo tubabe hafi uko umwaka ut- u- ugenda niko tuguma dushaka kubaba hafi tubamara inyota mu- mu biganiro bitosoye cane
ndabona ndabashimiye cyane murakoze urakoze ugira umunsi mwiza yego nakire izere izere ikaze ku ijuru rya amerika
murakoze cyane wari umaze kutwandika itubwira ngo ntituguhamagara twari twakubuze
mwari mwa- mwari mwatwoherereje kandi mubwashize ntabwo mwamamagaye oya kandi twabonye muri- mesaje yawe uvuga ngo ko mutampamagara tuba twabahamagaye muze muraguma ariko reka ndababwira namwe iyo mutanze amanimero muze murayaguma iruhande kugira ngo bitworohere sibyo Mm?
yego yego ni ukuherehega izere ariko ubushi- ubusamagara ndimo mu kazi Mm?
ubu ngubu mbereye- sabwe mbereye- rwamagana mbereye mu rwanda Eh, mu rwanda Ah, ariko telefone yawe yumvikana nabi cyane Mm, turumva tutamwumva neza aratwihanganira turasubira kumuhamagara akaririmbo ni um, tuza ka mike kayihura mu gihugu cy'u rwanda kabashike ku nyota
motivation inspiration wateye intambwe ya mbere unsanga wambereye byinshi mbera na muganga ubupfura bwinshi kuri late night calls ubifata easy I'm sick and tired of running after the blue sky I'm sick and tired of wasting a good time come sit down Put your feet on my laps, yum yum. I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Booty Misa, Sana. You're opening all my doors. You're pushing me more and more. Booty Kesa, Tane. Keep tripping in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza, ndagukunda. Tuza, pretty girl in my corridor. Tuza, ndagukunda. Yeah, Tuza. It's nice how you vibing to my new shit. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights through your Ray Bans, gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. Where you really at? What you really like? I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. Off It's a little bit na na na na na na. Sana, you're opening up my doors. You're pushing me more and more. Urikeza, Tane, you keep tripping in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza. ndagukunda tuza pretty girl in my corridor tuza ndagukunda yeah tuza
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya rero n'ikiganiro muri sanga cuno munsi turiko turabashamo indirimbo zitandukanye tubafasha gusozera neza umwaka tubafasha kugira ibihe byiza benshi bamaze gutangura weekend Eh, benshi bamaze gutangura weekend yabo mu kanya ca nakira umuririmbyi kitoko nari nabemereye ko tuza kuvugisha ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo kari kanyenyeri turaza kukagaruka ko handi hato ariko nari nababwiye mu ntango za kino kiganiro ko tuza kubakirira umuririmbyi mukunda kitoko kugira ngo atubwire byinshi kuri kano karirimbo tiro muragakunda muri benshi mwaradusabye ko twumuhamagara akababwira ibya kano karirimbo kitoko ikaze muri muri isanga y'uno munsi
Ah, murakoze cyane urakomeye
ni amahoro ni amahoro Eh, na- natwe ni sawa uriko uheraheza uno mwaka neza
Ah, mu by'ukuri ni amahoro cyane biragenda neza urangiye amahoro Mm. nuko rero eh, kitoko abakunzi b'ijwi rya amerika baradusabye ngo tuguhamagare kubera kano karirimbo tiro ngo baragakunze ariko bati barashaka kubaza utubazo duke duke badutumye akaririmbo tiro ni akaririmbo eh, karimwo ubutumwa nyabaki ahanini
Ah, tiro irimo ubutumwa bw'umuco n'ubutumwa bwo gukunda bya nyabyo Mhm.
Ah, ni urukundo na n'umuco ndibaza niba namwe mu kirundi muwita umuco yego akaranga
karanda Mm. hama kano karirimbo tiro ni akaririmbo twumvamwo amajambo a- ashusha nk'ayandi majambo yigeze kuba mu ndirimbo ya kera y'uburundi birafatanganye niyo wasubiyemo cyane
oya nibyo rwose niyo niyo n'indirimbo nakuze nkunda Ah, nubwo abantu benshi batabizi nanjye buriya ah, mu bwana bwanjye nabayeho mu burundi Ah, narazumvaga ababyeyi banjye bakundaga kuzumva narazu- narazumvaga narazumvaga uranyikunda ariko ntabwo nari nzi ko umuntu witwa bahaga akiriho Ah, ejo bundi nari mfite igitaramo n'umucuranzi w'umurundi ubundi cyari cyateguwe n'abarundi Ah, cyabereye mu bubirigi nkomeza kuvuga indirimbo z'ikirundi nkunda arambwira ati uwo muntu arahari aba hano hafi musaba kumpuza nawe turavugana nifuzaga kuzayikora kuva kera ariko nkayishyira mu buryo n'umunyarwanda yumva ko harimo amagambo menshi y'ikirundi abanyarwanda batari kumva ya ni gutyo byagenze Mm. acara naguhana uruhusha rwo kuyisubiramwo kuri ubwo buryo bwa none kuko yumvise urumva ko isubiyemo ku buryo bugezweho gusumba yari yarasohotse mbere Mm, cyane rwose cyane asanze ari n'umuntu uri nari nzi ko ari umusaza Eh.
umujene no mu mutwe kurushaho Eh. hanyuma rero tiro kuki tiro apana izindi ndirimbo ni ukuvuga ko tiro ariyo ndirimbo wa- em, wakunze cyane mu ndirimbo zose za kera z'ikirundi cyangwa hari igituma kindi wagize tiro gusumba
Um, ubwo ah, mu by'ukuri ni nyinshi hari nk'indi ndirimbo nkunda ni nyinshi ni nyinshi nyinshi Ah, hari nk'indirimbo y'uwitwa nova yitwa barantumye Ah, ndayikunda cyane hari ah, ku gasozi ka kure ndayikunda munyana ya kera ndayikunda indirimbo z'uburundi ndazizi Ah, izitwa meme n'inanga izitwa za hakurya ndahangwa niba ariko zitwa n'inanga za kirundi ndazi- z'ibintu bya hariya cyane so ni nyinshi iyo ni uko nagize amahirwe aba ariyo mbona uruhushya rwo kuyikora kandi narayikundaga Mm. hari umugambi wo kuzohava wikora mu gahogo ugasubira mu izo zindi nazo kugira ngo abakunda ijwi ryawe bakagukunda bazumve mu rindi jwi
Ah, ubu ibintu byateye imbere ni ukubikora ubifitiye uruhushya ah, mbibonye nabikora usibye ko sinibaza ko byaryohera abantu cyane nkomeje gusubiramo iz'abandi igihe n'abaye izanjye yego Ah, eh, ni ukuzajya ndinyuzamo gahoro gahoro kuko ndazikunda aho Ah, n'iyo abantu n'abantu ni so guciye mu ijambo n'abantu niba bajya bumva ukuntu ndirimba mu by'ukuri ntabwo sitire yanjye iri kure y'aya masitire ya kera Mm.
Mm.
Ega. uvuze ngo ah, ntibazoba ntubabandanye kubahiza abandi gusumba uko babahana rwawe niko kabazo nari ngiye kukubaza Ah, baravuze Mm.
ngo barakumbuye n'akarimbo kawe gashasha hari ibishasha udutegenani- utegekanije abakunzi bawe muri bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu
cyane cyane nari nsa n'umuntu wahagaritse ariko ntazi ibyo ari mu by'ukuri ni kubera inshingano ariko buri munsi najyaga muri studio Ah, nubwo ndirimba na production ndayikora ariko itari 100% ariko nka mirongo irindwi ku ijana y'ibyo bikorwa muri studio ndabyikorera Ah, so mfite indirimbo nyinshi zibitse mu rugo mfite album yarangiye ah, ubu iri gukorwa n'uwitwa medbeat Ah, byo birimo ah, naje no gusanga kubireka bitashobokera think bagiye ku- bazanyumva byanze bikunze imana niridufasha Mm. hanyuma muri abo basabye ko twakubaza utubazo dutandukanye hari uwavuze ati urashobora kutugira aka akapela gatonya ka urankunda bigushobokeye Eh, gira- Um, ura- okay. ya nta kibazo Ah, sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha iyo urankunda bikandenga wumva sinshaka guhindukira urankunda bikandenga wumva ni wowe uri- I think ni iki? wumva ni wowe w'isezerano bari zimwe narazibagiwe Eh, ni iya kera mbwarakunze bari bari badusabye ko tuyishiramo reka wa- wa- wadusabye ko tuyishiramo ezekiel gace kamuryohera atwumva ari mu gihugu cy'u rwanda kitoko urakoze rero ku kano kanya uhaye ijwi rya amerika utwemere ko iyo album wicaye kuri kurakora i- niyahera bigahera byose uzoduha ikiganiro cyuzuye kugira ngo tuguhuze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kuzokuyagisha oya ndabyema ahubwo namwe mbanje kubashimira ko mubinyemereye tuba du- mba mbakeneye nanjye urabizi bizanshimisha urakoze cyane rwose kitoko gira um- ibihe byiza tukwifurije ku ijwi rya amerika kuzogira umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu
twese n'abadukurikiye namwe kandi ndabashimiye ko mumvugishije urakoze cyane akaririmbo rero urankunda ka kitoko karyohere mwebwe muri ko muratwumva muri ku mpera zine z'isi yose
urankunda bikandenga umva tugomba kubana akaramata urankunda bikandenga umva ni wowe w'isezerano iyo urankunda yehiye bikandenga umva ni wowe umva sinshaka guhindukira urankunda yehiye bikandenga umva ni wowe sanze ari wowe w'isezerano Uhuhu. uzatera intambwe nanjye ntera indi ngusanga uwa mbere y'ikiraro uwa mbere y'umutaka buri munsi ukantwara umunezero buri munsi urarura kunsasira ngo ninjya kuza nwisegure oyiyo imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantuye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyiyo urankunda bikandenga wumva tugomba kubana akaramata urankunda bikandenga wumva ni wowe w'isezerano iyo urankunda ekiye bikandenga ni wowe wumva sinshaka guhindukira akavuga urankunda ekiye bikandenga ni wowe sansari wowe w'isezerano ubwo tameza ku rukundo shira inyota buri munsi uraruza asira ngo ninjya kuza nwisegure oyiyo
akaririmbo ni urankunda ka kitoko mwumvise ko ababikiye byinshi muri bibiri na mirongo ibiri na gatanu yaje muri kino kiganiro atu- atubwira iby'indirimbo mm, tiro aheruka gusubiramwo ni indirimbo yari yararinzwe ke- yari yararimbye- yari yararirimbwe kera nabahaga mwumvise ko yamuhaye uruhusha rwo kuyisubiramwo ni indirimbo ikunzwe n'abatari bake ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye turakirana innocent innocent ikaze ku ijuru ry'amerika
mwakoze Eh, uherega innocent
cemewe muri kenya Mhm. amajahe kenya
eh, muri kenya aho bita kericho mu ntara bita kericho Mm, hamwe harimo igwa icayi hariho n'icayi kihitirirwa kiryoshe cane rimwe na rimwe turacihereza
Eh, na nyene Eh, nuko rero utuzaniye amakuru nyamaki inyamaki uno munsi
Oh, uyu munsi jewe nari nifuza ku- kubasangiza uko mbona ngaha kericho abenegihugu baho biteguriye noheli Mhm.
Mm.
bayiteguriye Mu gute bisanzwe nga- mu bisanzwe ngaha muri kenya abenegihugu baho barahimbaza noheli cyane gusumba umwaka mushasha uwo twita bonane Mm.
rero muri kericho mbona abenegihugu baho eka na twebwe abanyamahanga dusanzwe tuhatuye Mhm.
urabona yuko bariko barabyitegurira cyane barasuma ibyambagwa bagasuma ibifungurwa Mm.
eka ntiworaba Mhm.
amabarabara yose menshi ndabona bamaze kuyashariza bayashiramwo ibisharizo kugira ngo umunsi mukuru uzo- uzoshike by'ukuri gisagara gisayangana Mm. hanyuma ah, bavuze nk'abari mu rwanda abari mu burundi cane cane batuvugishije ari bururi na matana bavuze ko ibintu biduga cane aho muri kenya naho vyifashe gute ibintu biriko biraduga biraho vyari umuceri uravye ugugwa uko wahora cane
oya tugerageje kuraba nka jewe nashitse ngaha muri kenya muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri jewe mbona ibintu ibintu ntibiduga cyane kuko mbona ni n'igitoro ugeruka gukoroka Mm.
rero igitoro iyo gikorotse rero n'ibintu bira- biraheza bigakoroka Mm.
ahanini ikintu mbona caduze n'amavuta yo- yo kurya ayo bita amakoto mu kirundi Eh.
Eh, nayo ibindi ibindi byose mbona mbona atacaduze Mm. nuko Ego.
rero urakoze cane ugira umunsi mwiza ngaho kerisho muri kenya
ego namwe murakoze ego twakire na david innocent david ikaze ku ijuru ry'amerika
murakoze cyane Eh, uhererega david
mwerereye mu gihugu cya zambiya zambia rusaka Mm. havugwa amaki utuzaniye amakuru nyabaki
amakuru arimo muri ibi bihugu ngira ngo nimba ari isi yose Mhm.
hari ikibazo cy'ibiciro bigenda bizamuka buri munsi Mm.
igihe kigenda niko ibihe bigenda bizamuka birushaho guhenda ubuzima busigaye bugoranye bugoranye mu buryo umwana w'umuntu atabasha no kubyumvira kumva ko ukuntu ubuzima busigaye buhenze Mm. Ni ukwihangana ariko nimba ari iz'intambara zo muri ikirere nimba ari iki cyatumye ubuzima ubuzima hano buzimbye cyane cyane cyane mu rwego rwo hejuru
ni ukwihangana no kwihangana urakoze rero ugira umunsi mwiza davi
namwe mugira umunsi mwiza ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda na nabemereye ko tuza turavanga imidiho itandukanye akaririmbo twari twagaciriyemo hagati ubwira twakire kitoko ni akaririmbo kanyenyeri kanyenyeri karirimbwa n'umurwi ndangakaranga w'abagumyabanga mu gihugu cy'u burundi uri mu mirwi ya mbere yatanguye kuririmba indirimbo ku buryo bw'ubuhinga bugezweho ariko indirimbo z'akaranga akaririmbo rero kanyenyeri baragakoresha cyane mu bukwe no mu bindi bitandukanye mukaba muri ko mwitegurira imanza nk'izo kabashwe ku nyota ijwi rya amerika akanyenyeri kabaryohere aho muherereye rishari baravuze ko aje ariko yari ku murongo wa telefone ariko aragiye turasubira kumurondera mu kanya kari imbere
mare batemba uhamari wonguri naramuhonye ahagorora ikimero akebutsa ndehe nsendo y'icyo kibi icyaha mubimbuye mu buhanga ikikamurangiza mu gituza ikikamutembera mu mukono numva inkongi ndemye mikome ikibatsi cy'inkama mu gihumbi ni igicumbi igicu nitunze ni igicaniro cy'urukundo
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo marebe ni akacu Ibrahim mu gihugu cy'u rwanda turakira eh, jean d'amour ikaze jean d'amour
Eh, murakoze neza Ego.
nitwa jean damuru umutoni Mm, uherehega nanjye nkaba ndi mu mujyi wa kigali mu rwanda Mm, amakuru Yego.
tuzaniye
amakuru ni uko turimo kwitegura iminsi isoza umwaka neza Mm, mwe ko muyitegura gute
Eh, hari twagiye twizigamira mu tu- mu matsinda cyangwa mu byo twita ibibina Eh, kugira ngo tuzahanyurane umuco natwe nk'abandi bose ni- eh ariko ibyo tubikora tureba nuko abanyeshuri bazasubira ku ishuri tuka- tukarya mu rugero tukanywa mu rugero nuko kugira ngo ntimuhavemo bacura amakaye Eh, n'ama- Eh.
n'amaminerivare byose eh hanyuma i- i- a- namwe bwe wowe uvuze kuri kigali
Eh, ndi i kigali mu mu rwanda byaraduze nk'uko babivuga abandi
ibiciro yego
ntabwo ari byose ariko harimo ibyagiye bizamuka Mhm.
ariko ntabwo ari byose Mm.
yego nuko rero urakoze kutubwira eh, uko byifashe n'ingene muri ko muritegura ugire ibihe byiza murakoze cyane ijwi rya amerika yego urakoze rwose ugire umunsi mwiza ngaho i kigali yego yego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu minota itanu gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro cuno munsi muri isanga y'uno munsi turabandanya muri no mwanya usigaye tubashiriramo indirimbo zitandukanye akarimbo gakurikirana ka- kitwa best friends karimbwe na the ben afatikanije na bwiza
sikabimenya inkige itangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
ujya imboni zanjye ziri twisanzure ndikubona ubuzima bwanjye njiye mu muntu ukomeye You my best friend, you my close friend, you my soulmate, it's just you my best friend, you my best friend, you my close friend, you my soulmate, it's just you my best friend. uri mbarutso y'ibyishimo ni wowe nziri yabise ko zuko nakwiye kuriye niko kuri mpagazeho uwaha ubushobozi ku isi yakugarira ubutore ukayobora mu buranga bw'ibyo bihuzi kamba uri impano y'imana kandi buryo birakwiye ko mbitanga mu buhamyi isi yose ikabimenya inkigi itangaza
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwakiri- uwa nyuma twakire ni desire desire ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane Eh, uhereye ga desire
Eh, mperereye mu gihugu cya omani Mm, muri omani muri ko mwitegura gute umwaka uhera
muri make turiko turawitegurira neza ko u- uriko uragira du- dukomeye nu- turashimira imana Eh, yego abarundi muri benshi mwarorohewe muri bya bibazo bitandukanye twara twumva baja gupagasayo badace mu nzira zemewe n'amategeko bagira
Eh, ino nyene bamwe baragira ibibazo abandi nabo ugasanga abaje cyane cyane nk'ababa baje mu nzira nyene zo mu mategeko nibo usanga ba- ba- ba- bagitagira ibibazo cyane Mm, yego ego muri benshi eh, mubayeho gute
Eh, ino ni ukuvuga umuntu abayeho arakora akazi Eh.
akazi ubuzi butandukanye burahari umuntu arakora rero akabaho nyine buke buke Mm, yego nuko O, muzore muduhamagara mu biganiro vyacu ntitubumva kenshi ariko n'ukuri turagushimiye ko waturungike nimero yawe ngo tukuvugishe uri ngaho muri omani sibi kenshi mutuvugisha turamukiriza aba- abumva runo rurimi rwacu bari ngaho
yego murakoze cyane kabisa na jewe nabonye nabonye ikiganiro nabonye iyi nkuru mwatanze ku rubuga rwa facebook rwanyu nyamvuga nti reka ndabahe inimero ntikumbure ntingira muraza kunterefona ego Nitwo- Yego.
nitwobirengagiza ntaco tudakora abaturungikira mwese ngo tubahamagare sivyo Eh, no, ni ukuri murakoze cyane urakoze cyane ngaho muri omani murakoze
Mm, nuko rero dushimire mwese mwaduhama- mwaturungikiye amanimero dusemba bazi kubo tutashoboye guhamagara biba bigoye ko mwese tubashikira ari haba amatelefone adacamwa abandi nabo ntibikunde ko tubaronka bivanye n'umwanya mwakoze kuri mikoro yari diane ninahazoye bakoze abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma barimo nadia taha ndabasigiye akaririmbo ko ngihema ka coral saint dominique mu burundi